Hii ni Radio Ijwi la Amerika. Radio Ijwi la Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo ibiri na zibiri. Mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri FM mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi ni Fidel Niyongabo abaramutsa abahikaze mu makuru y'aka kanya. Impunzi z'abarundi amajana abiri na mirongo itanu na zitatu zimuriwe mu bihangare biri mu ikambi ya Murongwe mu buseruko bw'igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo zirahanzwe n'ikibazo c'inzara kuko zidaherutse kuronswa ibifungurwa.
niho byarenze urugero ku buzima twari tubayeho muri taranziti kuko ndahangayika nk'iyo bariko barandirira akabana nguma mpangayika kandi ntari bwungurutse ngo nje no kubihiga Abo ni bamwe mu barundi b'impunzi baho i Murongwe. Mu Rwanda umucamanza mu rwego rwihariye rwa sentare nkuru iburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu n'ibirengera imbibe mu Rwanda yigijeho urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi biwe bagirizwa ibyaha by'iterabwoba. Umucamanza muri Uganda yafashe ingingo y'uko ukikuza urugo rwa Bobi Wine umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi biteye kubiri n'amategeko. Muri leta zunze ubumwe za Amerika abadepite baraye bashikirije ku mugaragaro Sena ikirego cabo kuri Donald Trump. Ghana iriko iritegurira gushingura mu cubahiro ikiziga c'uwahoze ari umukuru w'igihugu nyakwigendera Perezida Jerry Rawlings amaze amezi atatu yitavye Imana. Idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye. Umucamanza muri Uganda yafashe ingingo y'uko gukikuza urugo rwa Bobi Wine umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi biteye kubiri n'amategeko. Oriane Itangishaka nivyo atubwira.
Kuri uno munsi wa kabiri umwe mu bashikirizwa amanza ba Bobi Wine yamenyesheje ko abasirikare bari bamaze iminsi bakikuje urugo rw'uwo munyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bahavuye. Ni nyuma yaho umucamanza yafashe ingingo ivuga ko gukikuza urugo rwiwe biteye kubiri n'amategeko. yamara uwo mushikirizwa manza George Musisi yabwiye intaramakuru Associated Press ko hacibonekeza abasirikare mu kigwati kiri hafi yaho uwo munyepolitiki aba Musisi agira ati muri aka kanya ntabahari ariko Bobi Wine ntarava mu rugo iwe kuko ntawuzi igishobora kumushikira Shene ya televiziyo NTV yatangaje amakuru ivuga ko hari kajugujugu yagiye iragendera ako karere umunyepolitike akaba ari n'umuririmbyi yakoresheje inama n'abayobozi b'umugambwe wiwe National Unity Platform Party uno munsi wa kabiri ni mu gihe wari umunsi w'akaruhuko mu gihugu aho bibuka umunsi abagwanya ubutegetsi bari barongowe na Perezida Yoweri Museveni bafata ubutegetsi haciye imyaka mirongo itatu n'itanu Bobi Wine avuga ko yatsinze amatora kandi ko afise ibimenyetso vyerekana ko igisirikare cagiye kirashira amajwi atemewe mu masandugu y'amatora kikagenda comora abantu kibakura mu bibanza vy'amatora ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Uganda vyerekana ko Museveni yatsinze amatora n'amajwi mirongo itanu n'umunani kw'ijana Bobi Wine akaronka mirongo itatu nane kw'ijana Urakoze Oriane muri leta zunze ubumwe za amerika abadepite baraye bashikirije ku mugaragaro sena ikirego cabo ku wahoze ari perezida donald trump thomas kamirinda atubwira ikigiye gukurikira uyu munsi abasenateri barakora indahiro yo kuba abacamanza n'abaturage bagize urukiko rwa rubanda bita jury mu cyongereza ariko ntibahita batangira kuburanisha ikirego bafashe icyemezo cyo kurindira kugera ku itariki ya cyenda y'ukwezi kwa kabiri gutaha kugira ngo bahe abavoka bigenga ba Trump n'abadepite bazaba abashinjacyaha igihe gihagije cyo kwitegura kuburana sena kandi izakoresha iyi minsi ibanziriza urubanza kugira ngo ibanze irangize imirimo yo kwemeza abategetsi bazafasha perezida Joe Biden kuyobora igihugu abadepite b'abashinjacyaha ni icyenda bakuriwe n'umunyamategeko Jamie Raskin umwe mu bahagarariye leta ya Maryland mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika batandukanye n'ababuraniye umutwe w'abadepite mu rubanza rwa mbere baburanye na Trump muri sena umwaka ushize trump nawe yahaye akazi ko kumuburanira abavoka batandukanye n'abambere abo muri uru rubanza rwa kabiri bazaba bayobowe n'umunyamategeko baci bowers wazobereye mu by'amategeko arebana n'amatora n'umutegarugori debora barbier wigeze kuba umushinjacyaha wo ku rwego rw'igihugu kandi wazobereye mu by'amategeko arebana n'ibya ruswa n'ibindi byaha byo mu rwego rw'imari ikindi nanone gitandukanye n'urubanza rwa mbere rwayobowe na perezida w'urukiko rw'ikirenga john roberts uru rwa kabiri rwo ruzayoborwa na perezida protempore wa sena ni ukuvuga perezida w'umusimbura kubera ko trump atakiri ku butegetsi muri iki gihe uyu ni senateri patrick lehi wo mu ishyaka ry'abademokarata trump aregwa icyaha cyo gushishikariza rubanda kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi igihe abayoboke be bagabaga igitero ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ku itariki ya gatandatu y'uku kwezi kwa mbere igitero cyaguyemo abantu batandatu
tugushimire thomas uyu munsi sena ya leta zunze ubumwe za amerika iratora kugira ngo yemeze umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa mbere wa perezida joe biden thomas kamirindi araduha ibindi uwo perezida biden yahisemo ni anthony blinken komite y'ububanyi n'amahanga ya sena yamwumvise mu cyumweru gishize yamwemeje n'amajwi yego cumi n'atanu kuri atatu ya oya mu buhamya yatanze icyo gihe yavuze ko ubushinwa aricyo gihugu cya mbere kibangamiye inyungu za leta zunze ubumwe za amerika ariko nanone ati nubwo ari uko bimeze bwose ubutwererane burashoboka hagati y'ibihugu byombi yasobanuye ko sena nimwemeza azibanda mu mirimo ye cyane cyane rero ku kibazo gituruka ku bushinwa n'ibindi bituruka kuri irani uburusiya na koreya ya ruguru anthony blinken yasezeranyije kandi komite y'ububanyi n'amahanga ya sena ko n'aba minisitiri azihatira kugarura icyizere mu bakozi be n'abo muri ambasade za leta zunze ubumwe za amerika ndetse no mu mubano wayo n'amahanga ati tuzongera kubera abandi urugero ariko twiyoroheje kandi mu bwizerane n'amahanga mu mirimo yakoze anthony blinken yabaye minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugera mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi n'umujyanama wungirije w'umukuru w'igihugu mu by'umutekano kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu kugera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu byombi muri guverinoma ya perezida barack obama blinken afite imyaka mirongo itanu n'umunani y'amavuko usibye icyongereza ururimi rwe rwa kavukire avuga n'igifaransa adategwa
urakoze thomas gana iriko iritegurira gushingura mu cyubahiro ikiziga cy'uwahoze ari umukuru w'igihugu nyakwigendera perezida jerry rawlings maze amezi atatu yitabye imana thomas kamirindi arabandanya inkuru Jerry Rawlings yatabarutse ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa cumi na kumwe gushize yari afite imyaka mirongo irindwi n'itatu y'amavuko imihango yo gushyingura yatindijwe n'ubwumvikane buke hagati y'umuryango we abatware ba gakondo guverinoma n'ishyaka rye yashinze national democratic congress ndc ku buryo bwo gushyingura n'aho gushyingura leta niyo yatsinze izi mpaka umurambo wa jerry rawlings uzashyingurwa ejo kuwa gatatu mu irimbi rya gisirikari ry'iyakara umurwa mukuru wa ghana aho niyo abandi bakuru b'igihugu ba kera ishyinguye imihango yo kumwunamira no kumusezeraho bwa nyuma yatangiye ejo bundi ku cyumweru iyakara irimo igitambo cya misa cyayobowe n'umushumba wa rikidiyoseze gaturika ya cape coast hagati no hagati mu gihugu musenyeri charles palmer bacol hari umuryango we perezida nana akufo ado na visi perezida we mahmudu baumiya na john mahama uherutse gutsindwa amatora y'umukuru w'igihugu abandi bategetsi bagana n'abaturage benshi cyane ariko bubahirije ingamba zo kwirinda virusi ya korona banambaye udupfukamunwa n'amazuru imihango irakomeza uyu munsi bajya kunamira umurambo wa jerry rawlings mu ngoro ya leta iri mu kigo cyagenewe kwakira inama mpuzamahanga iyakara jerry rawlings yategetse gana nyuma ya kudeta kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kabiri muri uyu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kabiri yasezeye mu gisirikari ashinga ishyaka rya politiki akoresha amatora aranayatsinda atorerwa manda ya mbere yatorewe indi manda ya kabiri y'imyaka ine kugera mu bihumbi bibiri na rimwe ayirangije nk'uko itegeko nshinga rya gana ribivuga ntiyongeye kwiyamamaza ahubwo yahise yigira mu kiruhuko
dushimire bagenzi bacu badushikirije aya makuru yo hirya no hino radiyo ijwi rya amerika i washington dc mushobora no kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda abishyura amakori ku ikodeshwa ry'amazu arangirana no ku kwezi kwa mbere bafise impungenge ku bihano bashobora gufatirwa kubera umugambi wa guma mu rugo umumenyesha amakuru wacu asumutakaboyi niyo nkuru adufitiye ya kigali ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu rwanda gisobanura ko umusoro ku nyungu z'ubukode utangwa ku nyungu umuntu abona iturutse ku bukode bw'umutungo utimukanwa harimo inzu zo guturamo ndetse n'inyubako z'ubucuruzi kumenyekanisha no kwishyura uyu musoro bikorwa bitarenze itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa mbere ukurikira umwaka wishyurira kuri ubu abasabwa uyu musoro batuye mu mujyi wa kigali barasabwa kwishyura bifashishije ikoranabuhanga kuko umujyi wa kigali washyizwe muri gahunda ya guma mu rugo nk'uko komiseri y'imisoro yeguriwe inzego z'ibanze enete karasira bibwijwe rya amerika kuba tuvuga ngo se bizagenda bite abantu bazamenyekanisha bate bazishyura bate hari uburyo bwo kumenyekanisha mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse hari n'ubundi buryo buriho bwo kwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi ni ibintu tumaze kumenyera mu by'ukuri ntabwo ari ntabwo ari ibintu bishyashya bavuga ko bigiye kwigisha abantu ahubwo ni ibintu tumenyereye mwumva rero mu by'ukuri niba wenda batekerezaga yuko twakongera igihe kubera wenda yeguma mu rugo numvaga atari umwanya wenda ari igihe cyo kuba twavuga ko tugiye kongera igihe mu gihe tuzi twumva ko ubwo buryo nari nsobanuye bwose bwashyizweho kandi buhari abantu babwitabiriye banabukoresha nkumva rero mu by'ukuri ubu ngubu uyu mwanya umuntu atavuga ngo kongerwa kongera igihe bizaho cyangwa ibizabaho icyemezo cyateye impungenge bamwe mu barebwa n'uyu musoro batuye mu mujyi wa kigali cyane cyane abataramenyera gukoresha ikoranabuhanga uyu musaza wavuganye n'ijwi rya amerika atuye mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali we yemeza ko ikoranabuhanga batararisobanukirwa bafata igihe cyo guturinga cyo kwigisha abaturage icyo kintu cyo gukorera online bose babanze bakimenye kuko ubu ngubu haracyariho guhuzagurika cyane cyane nk'abantu bafite imyaka iri hejuru ukabyuka mu gitondo ugashyiraho itegeko ugahita ushaka umusaruro wajya ku kanya cyatanze utarekeye igihe cyo kugira ngo byinjire ukurikirane urebe ko byeze imbuto ikoranabuhanga ubu ngubu abantu barikoresha ni bake cyane ikoranabuhanga rimaze igihe ariko abantu bazi gukoresha buriya buryo rege yashyizeho bwo kuyitumanaho ibangaye ariko urebye igihe turi kunyuramo bari turi kubinyuranamo na leta twese hamwe leta yacu si yakoze iyo kovide umuturage si we wayikoze turi mu gihe cyo kugira ngo turebe ko tuhagarura ibihombo turi kumwe na leta yacu ntiduhagarare si ikibazo cy'ikoranabuhanga kigoye abaturage gusa kuko hari n'abagaragaje ko kugeza ubu bahuye n'ubukene bukabije bakuye mu kudakora neza kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda bikaba byarongerewe na gahunda ya guma mu rugo abanyakigali bakizwemo uretse no kuba bitoroshye njye nahisemo kubireka kubera ko abapangaye nishyuzaga ntabwo bashobora banyishyura ntabwo banyishyura kubera ko nta iyo urebye ubona ko nabo ntaho bakura ntibasohoka ntibakora nta kazi wajya kumubwira akakubwira ati ndakura amafaranga he yahangane nzakwishyura ihangane nzakwishyura nahise ndadekarara ayo nkuye umuntu wari asanzwe akwishyura mbere unadekarara nyine bisanzwe imyaka yashize ariko uyu mwaka biragaragara ko nta kigenda kuva twaguma mu rugo urabona ko ubushobozi bw'abaturage bwaranze bwaranze bya bibazo by'ubukene byatewe n'imikorere mibi yazanywe na covid cumi n'icyenda aho abantu batari bake batakaje imirimo yari isanzwe ibatunga byaba yiguma mu rugo iri muri kigali ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu rwanda kivuga ko ibi byose bidakwiye kugira uwo bibuza kwishyura kandi bakishyurira igihe iki kigo gisobanura ko kugeza ubu umuturage uzaba atishyuye mu minsi isigaye mu kwezi kwa mbere kurangire azahura n'ibihano biteganywa n'itegeko ni itegeko riteganya yuko itariki ntarengwa ari mirongo itatu n'imwe z'ukwa mbere muri uyu mwaka bivuga yuko iyo tariki irenze hari ibihano nabyo biteganywa n'amategeko uwo muntu asabwa kwishyura ibihano bihari umusoro tuvuge wamenyekanishije ntiyishyure ntabashe kwishyura ku gihe uwo ngo yishyura icumi ku ijana ry'umusoro yakagombye kwishyura umusoro yagombaga kwishyura ibyo ni ibihano bizaho hanyuma akongeraho n'inyungu z'ubukererwe zingana na rimwe n'igice ku ijana buri kwezi akerewe hanyuma yo ku muntu uzaba ataramenyekanishije kuri iyo tariki hejuru y'ibyo bihano byo gutinda kwishyura umusoro hari n'igihano ki- ki- ki- cyitwa ku- ku- cyo kutamenyekanisha ku gihe iki gihano cyo ni mi- no- yo noneho ni menshi ni mirongo ine ku ijana y'umusoro agombaga kwishyura akongeraho cya cumi ku ijana rya ry'igihano cyo gutinda kwishyura noneho akongeraho n'inyungu z'ubukererwe zingana na rimwe n'igice ku ijana z'ubukererwe buri kwezi k'ubukererwe mu baturage bavuganye n'ijwi ry'amerika hari abari bifuje ko uyu musoro bawusonerwa kubera ibihe bibi byabaguyeho batihamagariye abandi bakumvikanisha ko biramutse bidakunze bakongererwa igihe bazatangira uyu musoro kugeza ubu itariki izwi abaturage basaba kuzishyuraho uyu musoro ni iya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa mbere icyemezo cyo kuba basonerwa cyangwa bakongererwa igihe ntikirafatwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta mu rwanda kandi umucamanza mu rwego rwihariye rwa sentare nkuru iburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu n'ibirengera imbibe mu gihugu yigijeyo urubanza rwa paul rusesabagina na bagenzi biwe bagirizwa ibyaha by'iterabwoba umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa yari muri sentare hari ku nshuro ya mbere bwana paul rusesabagina wari ukuriye impuzamashyaka mrcd frn ahurira hamwe mu rubanza na majoro nsabimana karikisite bakunze kwita sankara baje kuburana ibyaha byinshi bakurikiranyweho by'iterabwoba abaregwa muri uru rubanza rw'itsinda ry'abantu makumyabiri bafatwa nk'abakomeye bagaragaraga mu buryo bw'ikoranabuhanga bicaye mu myanya y'imbere rusesabagina yari yicaye ibumoso bwa majoro karikisite nsabimana bakunze kwita sankara na kapiteni herimani nsengimana bahoze ari abavugizi b'umutwe witwara gisirikare wa frn mbere y'uko inteko iburanisha yinjira byafashe amasaha asatira abiri abashinzwe ikoranabuhanga barwana n'ibibazo bya murandasi ibi byateye umucamanza ukuriye inteko iburanisha kubanza kwisegura ku baburanyi bombi kubera ibibazo by'ikoranabuhanga byabatengushye umucamanza yibukije ko yari yandikiye impande ziburana azimenyesha ko urubanza rutakiburanishijwe kuri iyi tariki ya makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa mbere kubera ingamba zashyizweho n'ubutegetsi zo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda umucamanza yavuze ko hari abantu benshi bifuje kuzakurikirana uru rubanza bitari mu buryo bw'ikoranabuhanga mu gihe icyumba cy'urukiko ruri i nyanza ari gito bityo avuga ko hafashwe icyemezo ko urubanza rugomba kuzaburanishirizwa i kigali mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga yavuze ko kubera ingamba zo guhangana na covid cumi n'icyenda kuvana abafungwa muri gereza bafungiwemo baza kuburana bitoroshye ndetse n'abaragira indishyi muri uru rubanza batabona uko bagera mu rukiko mu iburanisha rya none nta mwunganizi n'umwe wabashije kugera kuri gereza ya mageragere bafungiwemo kubera gahunda ya guma mu rugo yashyiriweho abatuye umurwa mukuru w'u rwanda kigali umucamanza yabajije ababuranyi niba bumva kwimurira uru rubanza ku itariki ya cumi na zirindwi z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka ntawe bibangamiye uhereye kuri bwana bonavantire ruberwa uhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha muri uru rubanza yavuze ko biteguye kuburana ku munsi uwo ari wo wose urukiko rwagena ariko ko byaba byiza urubanza rwimuriwe imbere ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa kabiri uyu mushinjacyaha yavuze ko byatuma ubutabera bwihuta majoro sankara wahoze avugira umutwe witwara gisirikare wa frn ushamikiye ku mpuzamashyaka ya mrcd bwana rusesabagina yari akuriye niwe wahise ahaguruka asaba ijambo yabwiye urukiko ko nawe nta kibazo afite ku bivugwa n'ubushinjacyaha ashingiye ku gihe amaze aburana urubanza rwe sankara yavuze ko byaba byiza batangiye kuburana ku itariki icumi z'ukwezi kwa kabiri ariko ko banaburanishijwe ku itariki urukiko rwagira ntacyo byaba bimutwaye bwana paul rusesabagina abanje kwibwira inteko y'abacamanza iburanisha yabwiye urukiko ko kubera uburebure bwa dosiye ye yifuza umwanya uhagije wo kuyisoma asaba ko urubanza rwimurirwa ku itariki ya cumi na zirindwi z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka urukiko narwo rutazuyaje rwemeye ishingiro ry'ubusabe bwa rusesabagina ruvuga ko icyumweru kimwe kirenga ku itariki yifuzwa n'ubushinjacyaha na sankara ntacyo cyabangamira ku migendekere y'urubanza rusesabagina akabona umwanya uhagije wo gutegura dosiye ye urukiko rwavuze ko rutegereje kureba niba guverinoma yakoroshya ingamba zo kwirinda covid cumi n'icyenda ariko ko hagize igihinduka abarebwa n'urubanza bose bamenyeshwa umucamanza yashimangiye ko bashaka ko uru rubanza rwabera mu rukiko rw'ikirenga abaregwa bose bahari ndetse n'abaregera indishyi muri uru rubanza metere gatera gashabana aherutse kwandikira urugereko ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka mu rukiko rukuru mu rwanda asaba ku itariki y'iburanisha ya makumyabiri na gatandatu z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka yakurwaho metere gashabana avuga ko mu gifungo yunganira arimo yambuwe uburenganzira burimo kwivuza kunganirwa n'abo yihitiyemo gufatirwa kw'inyandiko ze kubuzwa uburenganzira bwo gufata ikaramu n'urupapuro n'ibindi uyu munyamategeko avuga kandi ariko bwana rusesabagina adafite ibyangombwa n'amakuru arambuye ku byo aregwa ngo abashe gutegura urubanza mu mizi gusa ubwo yafataga ijambo uregwa we ntacyo yigeze abivugaho ndetse n'urukiko ntacyo rwabivuzeho bwana rusesabagina ufatwa nka kizigenza w'iri tsinda ry'abantu makumyabiri bareganwa yatawe muri yombi mu mpera z'ukwa munani bibiri na makumyabiri araregwa ibyaha cumi na bitatu byiganjemo ibyaha by'iterabwoba ni mu gihe majoro kariste nsabimana bakunze kwita sankara we aregwa ibyaha cumi na birindwi nabyo byiganjemo iby'iterabwoba uyu niwe wafashwe mbere ya bagenzi be mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda uyu wari ugeze kure yiregura yakunze kumvikana asaba ko yahuzwa na rusesabagina yita shebuja bikaba umwanya yita ko ari mwiza wo kuvuga ukuri kw'ibyabaye kuba buranira indishyi bo bakavuga ko guhuriza hamwe abaregwa byatuma haboneka indishyi itubutse mu buryo bworoshye guhuriza urubanza hamwe kandi byari byanavuzweho n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame mu kwezi kwa cyenda bibiri na makumyabiri avuga ko bazisanga baburanira hamwe umwe ashinja undi mbona nkubone ku byo bakurikiranyweho ifatwa rya bwana rusesabagina bamwe bisi ishimutwa ntiryavuzweho rumwe cyane ku baharanira uburenganzira bwa muntu iri tsinda ryose mu rubanza rikurikiranyweho ibikorwa birimo iby'iterabwoba byagabwe n'umutwe wa FLN mu bice bitandukanye by'intara y'amajyepfo n'uburengerazuba kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bigahitana bamwe bigakomeretsa abandi bigatwika bikanasahura iburanisha rizasubukurwa ku itariki ya cumi na zirindwi z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka eh bagira ubusa ijwi rya amerika ya nyanza mu majyepfo y'u rwanda tugushimire eric impunzi z'abarundi amajana abiri na mirongo itanu na zitatu zimaze indwi imwe zivuye mu ikambi y'agateganyo ya sange aho zicumbitse mu bihangare biri mu ikambi ya murongwe zivuga ko zigeramiwe n'ibibazo by'inzara kuko zidarebwa kuronswa ibifungugwa inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari murongwe twebwe twarazanywe n'abategetsi bi hasi tubona rero batuzana ngaha mu murongwe ngakujya nyine bameze umwavu gusa baca bigira kandi twebwe twagize ibibazo kubera nanjye tufise none twebwe nimutuserukire n'ukuri turabe ko nacu torongi injya ufise akagore ariko araduha okereza abana n'ubu kuva mu gatondo abana ntibarajya bamwe bariko bararira abandi bariko barosa tujya tugore nyene bahawe n'abarundi biwacu bo tuwasanze bararimye bamwe bakera nibo batufashije tutarahwera hasere yari tuza kubamba abapfu gusa bijya bihangare byose yaruja abantu yari kuza kuhamba gusa nta kindi n'ubu ntiturabona ija umukuru aseruka muri hasere aze kutubarira ngo tuzopokera ukunuku nabyo tuzi ewe jehoho nka jeho kuko nabyo ndwaye nk'ubu numva umutima wahangayitse cyane ikintu nzofashisha abana narinzi ngo nje mu buzima nyine nzoronka utwo mufashisha abana ko naguma mvuga ati ngo twunguruza abasingira tworonka icyo tubaha ariko mbona noneho byarenze urugero ku byo ku buzima twari tubayeho muri taranzite kuko ndahangayika nk'iyo bariko barandirira akabana nguma mpangayika kandi ntari bwungurutse ngo nje no kubihiga ndasaba nyine yuko bodufashisha icyo duha abana kandi n'abana baraduhangayisha cyane kubera baguma bariko baratuvugisha tutagira icyo tubaha bakaturondera n'aho abana boba baricara bakiga twebwe nk'abarefuje bazanywe hano dukuwe mu kazinzira cyangwa ahantu mu isange raseri yaradufashije adusikana by'ukuri hano murongo mugabo abadushikanye kugeza uno munsi tugeze ko ntitwasubiye kumenya n'irengero ryabo ntituzi ngo baraha nabo ntibaze ngo natwe tumeze nicyo gituma rero twasaba twasaba kugira ngo tubabone batubwire icyifuzo cyabo namba badufashe badufashe kuko abana nk'uno munsi nk'ibintu byonyine baduhaye ngo baradufashishije byaheze byagurishijwe byaheze kubera iki abantu nta kintu bagira hano bikora ko hari abantu benshi batayigira akarengeti batayigira umusegetera kuko aribyo biri ko biragurishwa bifasha abana amacyo nuvuga rero nusaba ko iki kiza cya korona bonyine bariko baratwigisha baratubwira yuko atamuntu akwiye kuba kumwe na mugenzi we mpaka umwanya ungana n'imetero kuri mugenzi we ariko niko nditegereza uko tubaye mu mahanga turarundanye icyo kiza rero cya korona ariko kimaze gucika giteza kutumarira hano icyo ntusaba nuko badukura hano hantu bakadushira kure na kure kugira ngo tube abantu badacucumanye ndibaza nicyo jewe nsaba twebwe ibyo dufungurana n'ubu ntabyo turabona kuva umunsi dushika ngaha baraduhaye ubugari bucumbye ariko kuva uwo munsi nta n'ikindi kintu na kimwe turasubira kubona ariko kandi tugatangazwa n'ukuntu tubona baraduhaye n'amasafuriya yo gutekamo ariko tukaba tutararonka ibyo tuyatekamo kugeza uno munsi ubu nyine twicaye ngaha turindiriye icyo imana ikora inzara iriko iragubangura mu bwana n'ukurira bu- tutagira icyo tubahembutsa ko n'aba bantu nabo basanzwe twasanze ngaha iyo bakubwiye akazi bakubwira ngo ibihumbi bitatu no gutaha saa kumi twe natwe ibyatabyo twari tumenyereye kuko twiriya twari twibereye mu isange urakoze vedaste umuyobozi mukuru w'ikigo cya amerika cy'itangazamakuru mpuzamahanga yasubijeho abahoze bayobora amashami y'icyo kigo ariyo iryo mu karere k'uburaya ishami rya aziya n'iry'ubuseruko bwo hagati bw'isi abo bayobozi basubiriye abari bashyizweho na michael park nawe yari yashyizweho na donald trump yaboro- yayobora amerika inkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika megan duzo muyishyikirizwa na mugenzi wacu claude ganza munyamagana uyoboye by'agateganyo ikigo cya amerika cy'itangazamakuru mpuzamahanga keru chao yasubijeho aba bayobozi nyuma y'iminsi mike perezida wa amerika joe biden amushyize ku buyobozi bukuru nyuma y'amasaha abiri gusa akimara kurahira nka perezida wa mirongo ine na gatandatu wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yahise asaba ko michael park trump yari yarashinze kuyobora iki kigo ahita yegura madame keruca urambye cyane mu itangazamakuru yakuyeho ted lipien wayoboraga radio library ishami ry'iki kigo rireba uburayi abamusimbuje desi sindala kandi atangaza ko umuyobozi w'iyo radiyo azemezwa burundu mu minsi mike iri imbere chao kandi yasubije bay feng ku buyobozi bwa radio free asia ishami rya usagm rireba aziya amusimbuza stephen yates anashyira kelly sullivan ku buyobozi bw'ishami ry'uburasirazuba bwo hagati mu buryo bw'agateganyo amusimbuje victoria coates mu itangazo yasohoye ku cyumweru yaravuze ati nizeye bidasubirwaho ko aba bayobozi bazubahiriza ku kigero cyo hejuru amahame y'umwuga nko kutabogama kwigenga n'ubunyamwuga mu cyumweru gishize cawe yavanyeho abayobozi bakuru ba radiyo ijwi rya amerika robert rayli wari warashyizwe ku buyobozi bw'iradiyo na michael park mu kwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize yirukananwa n'uwari umwungirije elizabeth robins mu cyumweru gishize kandi wayoboraga ishami rya usagm rireba cuba nawe yariguye kuva agiye ku buyobozi bw'iki kigo cya amerika cy'itangazamakuru mpuzamahanga mu cyumweru gishize madame chao yahinduye byinshi byari byarakozwe na park wari umaze amezi arindwi ayobora iki kigo ubuyobozi bwa park bwanenzwe bikomeye n'abademokarate kimwe na bamwe mu barepublikani bari muri kongere ya amerika kubera uburyo yagiye yirukana abayobozi beza kandi bafite uburambe mu kazi ku buyobozi bwa michael park kandi humvikanye amajwi y'abakozi benshi binubira imiyoborere ye ibiro by'umujyanama wihariye byatanze amabwiriza yo gukora iperereza ku miyoborere ye byavugaga ko idahwitse ndetse urukiko rwo rwamubujije we n'abakozi be kwivanga mu murongo w'imikorere ya radiyo ijwi rya amerika no kutivanga mu byo kugena abayobozi b'ikigega cyo guteza imbere itumanaho kuri wose abademokarate bamushinje gushaka guhindura ibigo biterwa inkunga na leta ibikoresho byo gucengeza amatwara ya trump n'abamushyigikiye ku cyumweru kandi madame chao yashyizeho abayobozi b'inama y'ubutegetsi ba radio library cyangwa radio free europe ishami rya aziya radio free asia n'iry'uburasirazuba bwo hagati abasimbuza bari barashyizweho na park iminsi mike mbere y'uko yirukanwa nawe aba bayobozi ni karen conbla wigeze kuba ambasaderi ku butegetsi bwa barack obama mu muryango w'ubufatanye mu by'ubukungu n'iterambere ryan croker wabaye ambasaderi wa amerika mu bihugu bitandukanye harimo nka iran na afghanistani na michael kempner ukuriye ikigo cy'i new york gifasha mu by'isakazabutumwa n'imenyekanishamakuru mu itangazo rye Connie Bluza ayobora inama y'ubutegetsi yavuze ati ubu nibwo bikenewe ko itangazamakuru mpuzamahanga rya amerika ritanga amakuru nyayo yuzuye kandi yizewe kurusha ikindi gihe byakenewe cyane cyane mu bice bikeneye kumenya ukuri kw'ibiriho Kelo Chao amaze imyaka isaga mirongo ine akorera ijwi rya Amerika n'ikigo cya Amerika cy'itangazamakuru mpuzamahanga kandi ni nawe mugore wa mbere uyoboye iki kigo cya Amerika cy'itangazamakuru mpuzamahanga muri iki gihe ayoboye by'agateganyo Chao azareberera ibigo bishamikiye ku kigo cya Amerika cy'itangazamakuru mpuzamahanga nka radiyo ijwi rya Amerika ishami rya radiyo y'igisata cy'uburayi ishami rireba Cuba ishami ry'uburasirazuba bwo hagati n'ikigega gishinzwe guteza imbere ubwisanzure n'ikoranabuhanga kuri bose mu cyumweru gishize ubutegetsi bwa perezida biden bwavuze ko umuyobozi w'ikigo cya amerika cy'itangazamakuru mpuzamahanga usagm azemezwa burundu akanashyirwaho mu gihe cya vuba inshuti muduteze amatwi aha niho dusozereje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimire ko mwahisemo gukurikirana radiyo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ifatuwa inasikarara amakuru yarahagarariwe na frederic nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanje fideni yo ngabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe